mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri rwanda ho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari muri uganda mu karere ka kisoro namwe murashobora kudukurikirana kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ikaze makuru yacu yo kuri uno mugoroba muri kumwe na fideni yongabo umukuru w'intumwa z'umugwi w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa afurika zagenduje amatora mu gihugu ca tanzaniya silvestre ntibantunganya yahoze atwara uburundi avuga ko intumwa ziwe zarungitswe mu bice bitandukanye by'igihugu ca tanzania zabonye ko amatora muri rusange yagenze neza hari abantu mirongo itanu n'icenda twashoboye kurungika turere atari duke dushika kuri cumi na tubiri vyegeranyo badushikirije mbere muri kano gatondo bose batubwiye ko amatora aho bari bari yagenze neza uyo ni silvestre ntibantunganya yahoze atwara uburundi kuri wa gatanu mu rwanda habaye ibirori vyo gushira imikono ku masezerano y'imihigo y'inzego zitandukanye na perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri tanzania ntibemera amajwi ya mbere yavuye mu matora agaragaza ko umugambi wa perezida john magufuli uri imbere muri cote d'ivoire uhagarara wiyongeye muri iki gihe perezida ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano hirya no hino ku isi mu bihugu by'abayisilamu biyamiriza ubufaransa idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya tuyahereye muri tanzania haba tavuga rumwe n'ubutegetsi batemera amajwi ya mbere yavuye mu matora agaragaza ko umugambi wa perezida john magufuli uri imbere eugeni mukankusa dufitiye ibindi abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko itora ritemewe n'amategeko kubera ubumamyi bw'amajwi busesuye bwaribayemo tundu lisu umwe mu bari bahanganye mu itora rya perezida yahamagariye umuryango mpuzamahanga kutemera amajwi yavuye mu itora ryo kuwa gatatu umunsi umwe nyuma y'uko abanyatanzaniya batoye abanyepolitike mu gihugu giherereye mu burasirazuba bwa afurika bavuze ko batemera uburyo amatora yakozwe uwo munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi tundu lisu yabwiye abanyamakuru ejo kuwa kane i dar es salaam ko nta kintu na kimwe cyagenze neza mu bijyanye n'amajwi ahamagarira amahanga kugira icyo abikoraho lisu yagize ati turasaba abantu bacu gufata iki kibazo mu biganza byabo binyuze mu mahoro mu bikorwa bihuza imbaga kandi bya demokarasi hamwe n'imyigaragambyo turasaba akarere n'amahanga by'umwihariko umuryango wa afurika yiyunze turasaba abo bose bohereje indorerezi muri iri tora kuricunga no kutemera amajwi yarivuyemo bitanyuze mu mategeko umuvugizi w'ishyaka riri ku butegetsi na guverinoma yari yavuze ko atazagira icyo avuga kuzageza amajwi yose amaze kubarurwa umuyobozi wa komisiyo y'amatora y'igihugu cya tanzania nec semistocles kayijage yahakanye amakuru avuga ko hari impapuro zari zatoreweho mbere mu dusanduku avuga ko ari ibinyoma kandi agira inama abaturage yo kutaryitaho amajwi ya mbere agaragaza ko ishyaka riri ku butegetsi ccm riyobowe na perezida john magufuli rifite amenshi mu majwi absalom kibanda usesengura ibya politiki avuga ko nubwo hakiri kare cyane kugira ngo havugwe ibyerekeye intsinzi y'ishyaka riri ku buyobozi ngo byaba ari n'intangiriro mbi n'ikimenyetso kibi ku bahanganye n'ubutegetsi avuga ko ibyo bikomeje wazasanga igihugu gifite amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi y'intege nke mu matora ataha y'abadepite agereranije n'uko byari byifashe mu myaka itanu cyangwa icumi yabanje amajwi ya nyuma yitezwe uyu munsi kuwa gatanu urakoze eugeni kuri iyo nkuru sindika dokolo umugabo wa isabel dos santos umukobwa wa jose eduardo dos santos yahoze ari perezida wa angola yitabye imana mu mpanuka yabereye i dubayi sindika dokolo umugwizatunga akomeye wo muri repubulika ya demokarasi ya kongo yitavye imana ariko yinezereza mu kwibira mu mazi mu gisagara ca dubayi iyo nkuru yatangajwe uno musi wa gatanu n'umugenzi wiwe hamwe n'abantu babiri bo mu muryango wiwe uwo mugenzi wiwe yitwa cedric mara avuga ko dokoro yari asanzwe amenyereye kwibira mu mazi kandi ko ari ibintu vyo kwinezereza yakunda cane impamvu y'urupfu rwiwe rwabaye ku munsi wa kane ntiyamenyekanye ku buryo butomoye dokoro yari afise imyaka mirongo ine n'umunani hamwe n'umugore wiwe isabel dos santos bahanganye n'ivyagirizo vya ruswa harimwo ivyagirizo ko bashize muri yaridi w'amadolari w'amafaranga ya leta ya angola mu masosiyete bari bafisemwo imitahe igihe jose eduardo dos santos yari perezida bombi bahakanye ko hari ivyaha bakoze abategetsi ba angola barazibiye amakonte yabo yo mu mabanki mu mwaka uheze uretse ko yari umugwizatunga akomeye dokoro yakunda kandi gutororokanya ibintu ndangamico bitandukanye yari yaratororokanije ibintu ndangamico bitari bike by'akarere ka afurika muri cote d'ivoire uruhagarara rwiyongeye muri iki gihe perezida ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu frederic nkundikije araduha ibindi abatavuga rumwe na leta ya cote d'ivoire bahanira ineza abanyagihugu bariko baragabisha ko bashobora kuzira amabarabara agana ku bibanza vyo gutoreramwo ku munsi wa gatandatu bavuga ko bazobikora mu ntumbero yo kuburizamwo amatora y'umukuru w'igihugu aho perezida arasane watara ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu inyuma y'imyaka cumi amaze ku butegetsi urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rwafashe ingingo yo kutaja muri ayo matora rwongera rutera kamo amashirahamwe aharanira ineza abanyagihugu ko gukora ibishobotse byose kugira ngo ibibanza vyo gutoreramo ntibize vyugurugwe ivyo bishobora gutuma haba uruhagarara muri ico gihugu catakaje abanyagihugu bashika ibihumbi bitatu mu bwicanyi bwabaye nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi no mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe abantu bashika mirongo ibiri baramaze kwicwa muri iki gihe c'imbere y'amatora nyamara abatavuga rumwe na leta bavuga ko abamaze kuhasiga ubuzima bashika mirongo irindwi urakoze frederic abandi ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano hirya no hino ku isi mu bihugu vy'abayisilamu biyamiriza ubufaransa thomas kamirinda abandanye iyi nkuru
uturutse muri mali ukagera muri bangladesh unyuze mu burusiya uvuye muri pakistani na afghanistani ukagera muri palestina unyuze muri libani basohotse mu isengesho ryo kuwa gatanu batwika amabendera y'ubufaransa n'amashusho ya perezida wabwo emmanuel macron mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati na turikiya ibigurishwa byose bikomoka mu bufaransa byakuwe mu mangazini no mu masoko mu murwa mukuru wa bangladesh abantu barenga ibihumbi mirongo itanu bagendanaga ibyapa byanditseho ngo ubufaransa nibureke ivangura n'urwango byibasiye abayisilamu muri afghanistani umuyobozi w'umutwe wa kisilamu witwa hezbi islami gulbudin ekmatyar yiyamye perezida macron ngo nadashobora guhagarika itotezwa ry'abayisilamu bazatangiza intambara ya gatatu y'isi kandi uburayi nibwo buzaba ari nyirabayazana wayo intandaro y'iyi myigaragambyo ni icyemezo macron yatangaje ko agomba kurengera uburenganzira bwo kugaragaza icyo utekereza birimo n'ibishushanyo bya mahome abayisilamu bemera ko ari intumwa y'imana uretse imyigaragambyo umugabo ukomoka muri tunisiya umaze igihe gito mu bufaransa yiciye abantu batatu akoresheje icyuma muri kiliziya gaturika mu mujyi wa nice mu majyepfo y'ubufaransa ejo ejo kandi umuntu yateye konsula y'ubufaransa mu mujyi wa jeda muri arabiya sawudite akomeretsa umuzamu nawe akoresheje icyuma ariko kuri mohamed mokhtar goma minisitiri ushinzwe iby'amadini mu misiri mu nyigisho yatanze mu musigiti mu isengesho ryo kuwa gatanu ryatambukaga no kuri televiziyo ya leta urukundo rw'intumwa y'imana ntirwemera ubwicanyi kwangiza ibintu cyangwa kurwanya shitani nawe ukora nka shitani turagushimiye thomas abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba armenia na azerbaijan barahurira i geneve mu busuwisi mu biganiro ku ntambara yo mu ntara ya nagorno karabak thomas kamirindi araduha ibindi kuva imaze kubura ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi gushize intambara yo muri nagorno karabak n'ubu ntiracogora ahubwo igenda ikaza umurego inshuro eshatu zose azerbaijani na armenia barwaniriye intara bagize amasezerano yo guhagarika imirwano ariko yose yabaye imfabusa aya nyuma amaze icyumweru kimwe gusa n'ayi washington bari bemeye bahujwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo uyu munsi nanone ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi barahurira i geneve mu busuwisi mu nama yateguwe n'ubufaransa uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika hashize imyaka irenga makumyabiri n'itanu ibi bihugu bitatu byishingiye amasezerano yo guhagarika intambara ya nagorno karabak yashyizweho umukono mu mujyi wa minsk umurwa mukuru w'igihugu cya belarusiya kuri perezida vladimir putin w'uburusiya turukiya nayo yari ikwiye kugira uruhare runini muri ibi biganiro mu rwego mpuzamahanga na gorni karabag yemewe ko ari intara ya azerbayijani ariko ituwe kandi igenzurwa n'abo mu bwoko bw'abanyarumeniya arumeniya rero nayo ivuga ko ari intara yayo intambara yabo ya mbere yabaye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ihitana abantu barenga ibihumbi mirongo itatu niyo yahagaritswe n'ariya masezerano ya minsike
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika ribandanya kuhashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abasirikare b'u burundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya somaliya bagiye kuronswa imishahara y'amezi atandatu byatangajwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe no kubungabunga abahoze ku rugamba buriko bushikiriza ibyo bwaranguye mu kiringo c'amezi atatu aheze inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo mu burundi mugezwaho mushikirizwa na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari mu rwanda
ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe no kubungabunga abahoze ku rugamba bavuga ko bwacungereye neza umutekano w'igihugu n'abakibamwo mu cegeranyo c'ivyaranguwe umushikiranganji Tribert Mutabazi yashikirije ko igisirikare catujije imigwi yari yateye mu duce dutandukanye tw'igihugu mu misi iheze umushikiranganji wo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba avuga ko hakomejwe umutekano ku mbibe Uburundi buhana n'ibindi bihugu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba bwaritanze butiziganya kugira ngo bugarukane kandi bwongere bukomeze umutekano haba ku mbibe canye hagati mu gihugu na cane cane inyuma yaho utugwi tw'inkozi z'ikibi twiraze mu bene gihugu b'inzirakarengane bo mu duce tumwe tumwe tw'igihugu tukabagirira nabi abandi nabo tukabica bakongera bakabatesha gukora imirimo yabo ya misi yose muri rusange umutekano ubu wifashe neza cane rwose mbe tugashima ko hariho no kuvugana no gukorana n'ibihugu byo mu karere cyane cyane ibihugu bya tanzania cyanye ya repubulika ihanira intwaro ya demokarasi ya kongo kandi tukaba twizeye ko no mu minsi n'igihugu cy'u rwanda nacyo nyine kizohambye ibindi bihugu kugira ngo tuze turahanahana amakuru ku bijyanye n'umutekano tubishishije mu mashyirahamwe yo muri ubu burere turimwo nk'uko bimaze gutangura ku bijyanye no kugarukana amahoro uwo mutegetsi avuga ko leta y'u Burundi yakomeje kurungika ingabo mu bihugu bya centre afurika na somali mu gihe abo basirikare badasiba gusemerera bavuga ko badaherutse kuronka agahembo kabo umushikiranganji wo kwivuna abansi aremeza ko imishahara yabo yatevye biturutse ku kiza c'umugera wa korona akizeza abo basirikare ko igice ca mbere kigiye kuboneka vuba ni mu gihe abo basirikare bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca somaliya bari bagize iminsi bashikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi ko badaherutse gukubita ijisho imishahara haraheze umwaka wose aho twovuga yuko katevye cane akaba ari ku basirikare bagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri somaliya amisom eh, ako gahembo kakaba bagateguye bakaba bimirije kuronka aya mezi atandatu tukaba twibaza yuko mu minsi ikurikira n'ayandi amezi asigaye bazoca bayabaha twebwe bije ino iwacu mu gihugu biranyaruka kugira ngo ashikire abasirikare bene amafaranga iruhande y'ivyaranguwe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buvuga ko bufise n'imigambi ya kazoza kandi ifitiye akamaro igisirikare kuronsa ibikoresho bikwiye kandi bigezweho amakambi ari mu bikorwa byo kugarukana no gucungera amahoro mu makungu kugira ngo bagumane urugero ruri hejuru rwo kurwanya umwansi kubaka amashuri y'abahinga mu by'ububiko n'abasirikare barwanira mu mazi kubaka ikigo cyigisha iby'ubuganga institut medical kugira ngo twubahirize ibisabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu bijanye n'amashuri ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kubungabunga bahoze ku rugamba burashima kandi ko bwifadikanije n'abandi barundi mu kubungabunga ibidukikije na cane cane biciye mu mugambi w'igihugu ewe burundi urambaye wo gutera ibiti ku mitumba igize igihugu c'uburundi urakoze Pierre Claver muri Tanzania abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibemera amajwi ya mbere yavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu muri ico gihugu agaragaza ko umugambi wa perezida John Magufuli uri imbere muri ico gihe umukuru w'intumwa z'umugwi w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika zagenduje amatora mu gihugu ca Tanzania Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi avuga ko intumwa ziwe zarungitswe mu bice bitandukanye vy'igihugu ca Tanzania zabonye ko amatora muri rusange yagenze neza Ntibantunganya yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
twebwe umugwi wacu nk'uko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya afurika yo mu buseruko hari abantu mirongo itanu n'icenda twashoboye kurungika uturere atari duke dushika kuri cumi na tubiri hanyuma bakaraba bakihweza ingene amatora yabaye mu vyegeranyo badushikirije mbere muri kano gatondo bose batubwiye ko amatora aho bari bari aho babonye aho baravye yagenze neza kandi natwe mu cegeranyo ahubwo mu itangazo duheje gusohora tugashikiriza abamenyeshamakuru ivyo tuvuze ko ari ivyo twabonye twongera rero dusaba abantu bose ko mu vyo bakora vyose muri aya matora bokwama bashira imbere amahoro umutekano w'igihugu hanyuma hari ufise akarigangamuhogo akitura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa ibwirizwa shingiro ry'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora tugahanura yuko ata n'umwe yoza gufata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu iyo hari ico agira ati kirambakiye ukugene aya matora yabaye umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri ayo matora batavuga rumwe na leta gatundu lisu ese kwimugambwe cadema wewe yavuze ko ivyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo vyabaye nko kuvuma intwaro ya demokarasi aho amajambo yashikirije mu yavuga kwiki reka kuri jewe niyo ni demokarasi kuko umuntu ashobora gushikiriza icyumviro afise kuri gica nk'ikiriya gusa ikintu umuntu ashobora gusaba ari nk'umuntu waje guhagararira amatora gucungera amatora sinzi ko ariko twabivuga ni uko ibyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde ariko ntibyemeza hanyuma akabishyikiriza aza kubishyikirizwa niho umuntu ahetse akagira ati ndashobora kubona yuko ibyo avuga bifite ifatiro murashobora kutubwira ibitigiri byavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambi uri k'ubutegetsi n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta oya jewe si wo murimo wa twebwe tuza gucungira amatora uwo ni murimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora ico nokubwira gusa nuko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushika yuko mu masaha ari imbere bashobora gutangaza amajwi ya nyuma y'ivyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mugirwa mugabo hamaze iminsi kuva ejo ego kuva hirya y'ejo bagenda batangaza kuri televiziyo ibyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe warabona yuko hari imigambwe ibiri izi imbere y'iyindi ni uyu mugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe n'umugambwe nyene cadema ari uwo mugambwe urimwo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu twiza ry'uwo mugambwe ibiharuro vy'imfatakibanza biriko biratangazwa vyerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi eka no mu nama nshingamateka ivyo rero bikaba vyatumye ko leta z'ubumwe za amerika zivuga ko ivyo bitigi vy'umurengera vyerekana ko muri ayo matora habayemwo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mu bivuga kwiki urumva ndi kubona kuvuga iyo umuntu avuze ati vyaciye mu mahinyu canke hehe ndasonera iciyumviro ciwe mugabo kandi ndagira nti biba byiza umuntu aciye yerekana ati ngibi ngibi ngibi ngibi n'ibyemeza yuko bitagenze neza nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi angana gutyo je ndibaza yuko atari igitangaza haba ngaha muri afurika mbere nibura rimwe na rimwe je ndibuka nk'igihe umukuru w'igihugu cy'ubufaransa yitwa shirake yitoza hanyuma abafaransa bakabona yuko uwo bahiganwa yava mu mugambwe bavuga ngo ni imigambwe dore extreme droite babona yuko ashobora kumutsinda abantu baragiye hamwe amajwi yose bayashyira hamwe hanyuma ndibuka yuko mu buryo bw'ubufaransa yaronse amajwi ashaka kuri mirongo inani kw'ijana n'ejo bundi umukuru w'ubufaransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahiganwa na marine le pen twarabonye nawe nyine ko yaronse amajwi menshi kuronka amajwi menshi rero suko musuko bwa muntu aba yibye abanamba haba mu Burundi haba hehe perezida silvestre ntibantunganya yahoze atwara uburundi mu kaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa z'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu buseruko bwa afurika zariko ziragenduza ayo matora murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze cyane kuko kano karyo mwampaye kugira ngo tuvuge ingene twabonye mu matora ngaha
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
naho kuri uyu wa gatanu mu rwanda habaye ibirori byo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo y'inzego zitandukanye na perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame umukuru w'u rwanda yasabye abo biraba ko botegerezwa gusenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama i kigali ni inkuru yateguwe na eric bagira ubusa ni imihigo yashyizweho imikono n'uturere twose tugize u rwanda bimwe mu bigo bya leta bikomeye intara n'umujyi wa kigali na za minisiteri bitandukanye n'indi myaka yabanje uyu muhango wabereye mu karere ka nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda kandi ukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho abategetsi bakoreshaga za mudasobwa batiriwe bahura na perezida wa repubulika nawe agahita abibona mu buryo bw'ikoranabuhanga byose ni mu mugambi wo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda mu ijambo umukuru w'u rwanda paul kagame yagejeje ku bari bateraniye muri uwo muhango wo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe yatinze cyane ku mikorere yita ku idahwitse y'abagombye gufasha umuturage gutera imbere abanyarwanda kugira ngo bahe serivisi zimwe zizwe nta kintu bagomba kwishyura barakwishyuye kera abanyarwanda barishyuye kuko abanyarwanda nibo bishyura imisoro niba bishyura imisoro tuvanamo amikoro yo guhemba abatanga ukwiye ko batanga serivisi gusa bo barakwishyuye urajya kongera kubasaba amafaranga yandi yo kugira ngo cyangwa kubakerereza kugira ngo iyi mihigo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe ishyizweho imikono nyuma y'imyaka ibiri yarahagaritswe perezida kagame mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo hari hitezwe ko habaho umuhango wo guhiga ku mwaka ukurikira hanarebwa ko umwaka wari wabanje wagenze yabihagaritse igitaraganya kuri ubu yasobanuye ko bitasubizaga ibibazo by'abaturage kuri we ngo byasaga n'ibintu biri aho bitagira icyo bifasha imihigo iragenda ibi bintu biri aho umuntu yikorera ibyo ashatse yivugira ibyo ashatse hakaza baje kubaha amanota ntibamenye n'icyo bayabahera ushize rwose bagiye kubishyiraho no kuntumira ngo ndabahakanya nawe ntabwo ngende buze kuza mu mihigo imeze bityo mwe mugende muyikore ariko ntabwo nzajya njya hariya mu mihigo abantu baze babeshye barabeshye namwe mwaragiye barababeshya muremera kujya aho bikaba ibintu by'umugenzo gusa bidafite ikintu tubivanamo ndabona ntabwo ibyo ngibyo imihigo ariko nayumvaga ntabwo ari byo ntabwo ndi bujyamo ariko ngira ngo ni byiza ko hari ibyagiye bikosoka hari n'ibindi bigikeneye gukosorwa bigomba kuzitabwaho cyane ni ukuzibanda ku gukemura ibibazo bigendanye n'imiturire myiza imibereho myiza y'abaturage ndetse no guhangana n'ikibazo cy'abatagira akazi mu rwanda bwana yusufu muranga ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare atanga isura rusange ku kibazo cy'imirimo mu rwanda yavuze ko kubera icyorezo covid cumi n'icyenda igihe hari hariho gukaza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo byibura imirimo isaga ibihumbi magana cyenda idashingiye ku buhinzi yose yatakaye ariko aho habereyeho koroshya ingamba haboneka indi mirimo isaga ibihumbi magana atanu ariko kandi hari n'izindi nzego nyinshi cyane z'ubukungu n'ubucuruzi aho imirimo itarongera gukora neza ku buryo hari icyizere ko byose n'ifunguka n'indi mirimo myinshi izaboneka muri uyu muhango perezida kagame yongeye kwihanangiriza abategeka uturere duhana imbibe n'ibindi bihugu bituranyi ndetse n'urwego rw'abikorera ko bagombye kwita ku baturage avuga ko bidakwiye ko baguma kwambuka imipaka bajya gusaba serivisi mu baturanyi nta bintu byose umuntu ugiye kugura ikibiriti agomba kwambuka umupaka U- u- u- ushaka kugura amazi yo kunywa arategereza ava hakurya y'umupaka aze hano kandi hano ubu twitwa ngo dufite indasitiri zikora ibyo byose ntabwo ari byo ntabwo ari byo ahubwo mwebwe ngira ngo mu miterere yacu no mu myumvire yacu na politike yacu twari dukwiye kuba turi isoko ry'abaturanyi ahubwo ari baza gushakamo iyi niyo niyo politike numvaga twari tugwiye kuba tugenderaho cyangwa numvaga dusa tugenderaho ntabwo niba ukwiriye kuza hano ku masoko y'ibyo bashaka ikindi perezida kagame yongeye kunenga cyane ni abategetsi baca abandi intege cyane baba bari bashya mu kazi bavuye mu mahanga ibi bakavuga ko bidakwiye ku bantu bifuza gutera imbere gahunda y'imihigo ubusanzwe ifatwa nk'umusemburo wo kwihutisha iterambere ry'igihugu iyo bikozwe neza kuva iyi gahunda yo gukorera ku mihigo yatangira mu rwanda imyaka cumi n'ine irihiritse imibare y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere igaragaza ko abaturage bashima imitangire ya serivisi muri rusange ku mpuzandengo ya mirongo irindwi na rimwe n'ibice bitatu ku ijana bakishimira uruhare rwabo mu mitangire ya serivisi kuri mirongo irindwi na karindwi n'ibice cumi na birindwi ku ijana ariko urwego rgb rukavuga ko abaturage bakomeje kugaragaza ko basiragizwa mu nzego zitandukanye zakabahaye serivisi n'ibindi ni mu gihe intumbero ya leta y'u rwanda mu myaka makumyabiri ishize ari ukugira imiyoborere ishingiye ku muturage kandi ikagira icyo ihindura ku mibereho ye uko bigaragara ku rutonde rw'uturere uko twabashije kwesa imihigo ya bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri akarere ka nyaruguru ko mu majyepfo y'u rwanda kaje ku isonga n'amanota mirongo inani n'ane ku ijana mu gihe akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ariko kari ku mwanya wa mirongo itatu n'amanota mirongo itanu ku ijana eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'amakuru makuru makuru y'inkino avugwa mu rwanda mu mpera z'indwi turimwo mukanya mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu akurikirana inkino mu rwanda jean claude munyandinda
jean claude mbanje kugusuhuza duhere ku mikino iteganijwe ku munsi w'ejo cyane mu rwego rwa volleyball jean abakunzi ba siporo biteze iki murakoze cyane nababwira ko abakunzi ba siporo bakwitabira imikino ya nyuma iteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatandatu muri volleyball aho shampiyona izacu itozwa shampiyona imaze iminsi ine ibera muri petisitade remera aho rero bizaba ari amatima acanye kuri finale mu bagore ikipe ya kaminuza ya utp izaba ihura na aferi volleyball club ni amakipe n'ubundi yanahuye uyu munsi wa gatanu ubwo utp yatsindaga aferi volleyball club ariko nyine hari no mu majonjora aya makipe yo bazongera kuri kuri finale ku munsi w'ejo nyuma ya saa sita hanyuma no mu bagabo naho bizaba byoroshye hagati y'ikipe ya aferi volleyball club niyo yamaze kubona izagera kuri finale ku munsi w'ejo ariko kugeza na none ikaba itegereje ko ikipe bagomba guhura ntabwo gutwara amakipe ane ahanganye haba mu bagore no mu bagabo aho mu bagabo ikipe ya aperi nyine ifite atandatu kuri atandatu itegereje ugomba kurokoka hagati ya isagara volleyball club na utb aya makipe abiri agiye gusakirana mu kanya kaza kuza nabwira ko ahubwo yagomba kuba yanakinnye kare ariko ku munsi w'ejo habaye bidasanzwe umuntu yavuga ko ari n'agahomamunwa aho muri petit stade cyangwa stade ntoya kemera bari biteze ko nyine imikino iba ikarangira imikino y'umunsi wa kabiri ariko yaje gutungurana ubwo imvura yagwaga petit stade ikava amazi akinjira mu kibuga abantu bakibaza bati ariko ni gute inzu yava abakinnyi bagasohoka mu gihe ahubwo bari bavuze ko ari igisubizo petit stade ari igisubizo aho bikaba bibaye ikibazo naho se mu mupira w'amaguru haravugwa ibibazo byinshi mu ikipe y'igihugu amavubi yitegura gukina na cape verde gifashe bite jean claude nicyo koko ikindi ko mu bifuza ikipe y'igihugu amavubi iritegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya cape verde ni mu minsi itarenze cumi n'ibiri iri imbere ariko kugeza ubu ngubu ikibazo kirahari gikomeye cyane mu bakinnyi uhereye ku ikipe ya aperi efuse ikipe ifite abakinnyi cumi n'umwe bahamagawe mu ikipe y'igihugu kugira ngo nibura babe bafatanye n'abandi umwiherero ariko kugeza na n'ubu ikipe ya aperi efuse ntabwo irabarekura yo itangaza ko nayo ifite urugamba rukomeye mu minsi iri imbere rwo gukina mu mikino ya kuga afurike de club champion ikangurikirika natwe twitegure ni ukuvuga ngo abakinnyi bose ntibaraboneka ngo bajye hamwe n'abandi biteganyije ko bazaboneka mu cyumweru gitaha ikindi ni uko umukinnyi karubone sarike azazwa akina muri kiyonike yo muri armenia akaba ariho nawe imyugariro ukomeye w'ikipe y'igihugu akaba yari yitezwe kuzakina kuri uyu mukino ariko nawe amaze kugaragazwamo virusi ya korona bamukinye ku munsi w'ejo bayimusangamo uwo nawe agiye ku ruhande undi mukinnyi ushidikanywaho ndetse bigaragara ko yamaze gutera umugongo ikipe cy'ubwo mavubi ni umukinnyi gervain murempape ukina mu kipe y'igihugu cyemeye cyo mu bufaransa na n'ubu umutoza w'ikipe cy'igihugu aramuhamagara reka da ntakwitaba aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikoro mari kumwe na fide niyo ngabo mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu